Welcome everybody back to our channel. Today we want look at the wives and Oloris to the Oni of Ife or Jaja the second of Ile Ife. The ones where we say they really want support make Queen Naomi return to the palace. Now welcome everybody once again aso na no na this channel we dey bring una how the matter be and now e dey go with your girl o special neo my country pipo and gbogbo àwọn ará yorùbá nation lápapọ̀ i welcome everybody and i greet una including those ones wey be say una dey always like our video and una dey also dey subscribe nail all of we greet o make una no forget if una dey drop anything make una dey tell us where una dey watch us from this one na palace gist of ile ife with your girl special neo my pipo I hope una carry water put for body and anywhere we'll be seeing una dey hear us from and dey watch us from. Make una do well to also do it and give this video a thumbs up. So most of una go down the wonder So which one they go even believe? She na Naomi no one come back to the palace or na the Oloris no one make her come back. But with this video we be so na they watch so and wait on a one year from on a girl and I go find out all this question. I bet make una stay tuned on oh, ah, because this on a girl it go bring out all the matter they go. Now recently we don't hear say for the palace many people don't they go beg Queen Naomi make she return back to the palace and it don't like say every effort we be say they don't they put be like say don dey turn to ah, say wetin dey happen why be say all this long while nobody don even talk about am say who dey really dey cause am wey be say queen naomi never come back to the palace my pipo dis matter tight wrapper allegedly na im we hear say some oloris for the ah, palace na im no want to make olori naomi come back to the palace the one wey we know as the most favourite of oni of ife now una go wan ask me say which one be favourite with oni of ife how i take know. My people make una calm down una know say the first time we ah, say queen naomi joined the north with ooni of ife ojaja the second Now im the whole matter don dey go and god come definitely bless this woman with the hair and let's say the first son to the ojaja now this first son wey be say god give queen naomi her son He come be like say queen naomi wan dey raise her shoulder up but god get how him dey bless people and e get the way wey be say him dey answer people prayer pm for the internet na we just see say queen naomi change her mind say no she no fit continue this journey like this. she call the whole marriage and everything you con call am a quit now i go dey wonder say wetin make her even comot e dey very simple and the matter never change wen naomi tok say na only she know wetin her eyes face for inside the palace when be say she dey there so and also she tok say she she be child of god that is she no fit serve mammon with god say e no dey work out na all dis tins make her tok say you know what oni my king the one and only i no fit continue this journey like this, i need to call it a quit but you will surely have access to your son That one no negotiation about it say the reason why i'm quitting na because of say i need to focus on my god and his calling upon my life and this one don carry many people. dey talk say yes oni of ife fit go ahead to marry as oni of ife marry na e come marry miriam anako which happens to be the current first wife to di Oni of Ife for dat Ile-Ife currently. And if una no dey forget wetin we dey always dey bring come give una for dis place. di day wey be say queen naomi write dis letter she write and she come put am i did my best to endure and make it work many times i smile through di struggle but i have finally realized i had just one assignment which is my son and when god is done he is done He chose Saul to be king, and when he was done, he told the prophet Samuel, I have moved on. If Anano forgets that all these things now she put on social media, say she did come out, she did come out, you know, if you do this thing again. You see, how can a prophetess turn to Olori and na uh, all these things she put for her social media e say she don try her best make the union work but unfortunately say the monarch wey be ojaja e say im public identity was at variance with his true self my pipo afta dis whole tin una remember say di oni of ife e don born one pikin before e actually emerge as di oni di name of di girl na adeola ogunwusi and di ex wife wey be say im get dis pikin for im name na omolara olatubosun and that one are far back behind for 1994. Same Queen Naomi Colum say e no do again. Naomi Ofife married the first woman wey we know as Olori Miriam. So all the wives will be say they did the palace now, they don't actually support the return of Queen Naomi. Like Lekunwola Gunwusi. So na no know who this Miriam Anako be. She lost her father when be say she dey very young, and the father na the former Inspector General of Police will be mohammed abubakar di deal wey be say she tie knot wit di honey she don already clock thirty years dis woman dey in support say nothing dey happen say as far say she don already lock her mind say di king get right and entitlement to marry more than one wife and after dis one wife e know say yes o di king go surely get favourite and e no dey drag about dis one at all as god come do am e come already get son already so definitely e don already decide who go be im favourite so dis woman don lock up say she no dey after any oda thing. as far as she just dey di legal wife and di first oloris to di ooni una know say wit dis position wey be say she dey so unless she refuse to call it a quit but any child wey be say lori Miriam anako get now weda una like am or not na she and di first pikin go be partaker of whatever thing wey be say dem wan share concerning ooni. Ooni of If una no believe this, share am for the comment section. Moving on, we con get the second wife when Oni of marry Mariam Anako finish, e con go on to Elizabeth Opoluwa Akimuda. Olori Elizabeth Akimuda, this one na the first wife wey be say Oni of no dey present the day wey be say dey announce her as the wife. But <laughs> Oni of Ife same representative. But ever since she don dey the palace, she sef don totally agree say make Queen Naomi make she come back because she said they don't gist them about the whole matter. Say she said don't lock up her mind though. Say she know say king get entitlement to many things and him get the right to become favourite say na she go know how she go take bottle up to make sure say she become the favourite to the Ooni of Ife. Queen um, Queen Anolori Elizabeth wey be say e be di second wife wey be say Ooni of Ife marry after e don marry Mariam Anako wen queen naomi thought say she don do finish no one do again for the palace. e come from lagos o magodo to be precise. After this, Naomi of Ife can tie knot with the one wey we know as the third wife wey be Oloritobi Philip. Oloritobi Philip won't be like Queen Naomi small because her beauty with that of Queen Naomi dey dey drag. Wan know why? Time wey say we know Oloritobi Philip. She don win many crown and winner of World Miss University African Beauty pageant. Oloritobi Philip come the to say allegedly over dey hear say she said to say she no wan do again for the palace based on the fact say e say she don't carry belle but uh, the question will be say we drop for that video if many i go catch up with them, if i never catch up with them, be say why be say if women don't get what they want they go on leave make una help us also drop this answer for the comment section Don't forget to tell us where you watch us from don't oh. forget say wait we you also dey consider Now the oloris where they the palace presently where they in support of queen naomi return. So moving on, after this whole marriage, marriage, marriage, marriage, when he reached Queen Toby Philip, he come be like say he don't stop there. But he come be like say he never stop oh. Ooni if he can't go forward. He come marry Princess Ashley Adegoke, which is the number fourth wife to the or Ojaja II Ile-Ife. Princess Ashley Adegoke now be say she sef small. Oh. She sef she get her own royalty. She come from a royal family and she also study accountant. She be chartered accountant with a master's for University of Greenwich. the previous marriage, Ooni of Ife no come the ceremony of Princess Ashley Adegoke. Now only in chief guides now them represent am. Olori Afolashade Ashley, she can't get one NGO where she call Ashley Adegoke Foundation. Now so she put them, And she said talk say she no dey against make Queen Naomi no come back. She no dey against them. Say she even fully support them. Say she already make up her mind say Mona get the right to get favorite and he also get the right to marry more so she don lock up her mind say anyhow e be e go be and then una know say as a princess she sabi the code and conduct of that Ile-Ife meaning say nobody or no woman fit go carry another belle from outside come go sash am say na all ni pikin una know say na water omi osun na im go carry that pikin go make i hear una thought if una never discover this thing wey be say i just talk so for the comment section say anybody wey go carry pikin wey no be eh, the king pikin eh, say the pikin dey go test am for water and water go carry am go if una never know about this one abeg make una share am for the comment section make you also tell us where you dey watch us from moving on none of you were come marry the fifth wife everybody wey be say this man marry na that year oh, wey on chop breakfast for the hand of queen naomi shilekunla ogunwusi na im the king come marry the fifth wife wey we know as princess ronke ademiluyi dis one na no know princess ronke ademiluyi she sef na from royal family o oh, and na she be the great granddaughter of the late Oni ajagun ademiluyi na law Onaishi Studio from the School of West London University. In Queen Olori Adirunke, they talk say she no get any problem if Queen Naomi won't come back or not. And I Ooni of Ife come even to say never finish to the marry. Na him come announce the sixth wife wey be Olori Princess Temitope Adesegun. Olori Temitope, where she already become divorcee, where she based for Lagos, she don already zero her mind. Say, well, she no dey after say she dey cash cruise or clout or she dey chase anything. Say anything wey be say the monarch wan do, she ready to follow am to the end. My people, all these Oloris wey be say dem dey palace now, na dem no support am. But on the hand of Queen Naomi, make we just ask am together wetin dey delay her wey be say she no won't come back. It should possibly looking at the fact that she has said something and she don't want to go back to what she has said? Do you think this can be one of her reason for not coming or for delaying her coming back? Or she just feel like she cannot be serving and going to church at the same time or probably if she come back to the palace she no get free hand to do her prophetess work again if una know about this thing we will say if you go on for the mind of queen naomi She shelekunwola make una share for the comment section This one na tori we will say we dey bring come give her. as they dey we say make we no cool make we just drop do no forget to give this video like make you also subscribe so that when we upload now you go be number one i still remain your girl special new do well to ask any question and share your thoughts on the comment section down below please stay tuned for more